mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze amakuru y'ukuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe perezida pierre buyoya yahoze arongoye uburundi akaba yitavye imana ku munsi wa kane hazoshingurwa muri mali nk'uko vyemezwa n'umuryango wiwe bamwe mu banyepolitike bakoranye n'uwo muperezida yarongoye uburundi mu kiringo kirenga imyaka cumi basanga yari akwiye gutahukanwa mu gihugu c'uburundi agashingurwa na iteka ribereye abahoze barongoye igihugu ni umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza ntatuma ataba yarabaye umukuru w'igihugu urashobora kwanga akazoza k'umuntu mugabo ushobora kwanga kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika icumi n'itatu ari nacyo gituma yapfuye babwirizwa gufata ko ari umukuru w'igihugu yapfuye uyu ni frederic bamvuga inyumvira yabaye icegera ca perezida pierre buyoya tukiri ku rupfu rw'uyu yarongoye uburundi mu kiringo c'imyaka irenga cumi abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika demokarasi ya kongo nabo barafise ico bazokwibukira kuri major buyoya muraza kubumva handi hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu wahoze atwara uburundi major pierre buyoya aherutse kwitaba imana zohambwa mu gihugu ca mali aho yari amaze imyaka umunani akorera yamara bamwe mu banyepolitike bakoranye nawe babona ko leta y'uburundi yari ikwiye gusaba ko yohambanwa iteka mu gihugu ciwe yatwaye imyaka irenga cumi gusa abategetsi b'uburundi gushika ino saha ntaco barashima gushikiriza kuri urwo rupfu idonido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda itangazo ryo kubika ry'umuryango wa nyakwigendera perezida Pierre Buyoya ijwi rya Amerika ryabonye niryo ritamura neza aho uwo muhisi azohambwa iryo tangazo rigira riti ndoguriye twamugina umutambukanyi abana n'abuzukuru ba perezida Buyoya baramenyesheje inshuti n'abagenzi ko nyakwigendera azoshinguranwa iteka mu gihugu ca Mali aho yaramaze imyaka itari mikaba amatariki azomenyeshwa hanyuma umuryango wa Buyoya usubiye gushimira ababandanya kuwihanganisha ndugaye twamugina ico gihugu agiye gushinguranwamo iteka yagiye kugikoreramwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri agiye kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri mari n'akarere ka sahel naho biri uko bamwe mu bo vyakoranye ntibavyakiriye neza kuri bo igihugu c'uburundi yakoreye imyaka irenga cumi ari umukuru w'igihugu nico cari kuba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma Frederic bamvuga inyumvira yabaye icegera ciwe kuva mu mwaka w'igimikime amajana icenda mirongo icenda n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe nakambaro kibara kubera ko barya bari ku butegetsi sibantare cyambara ntama ntibanje aribo bazanye igihugu c'uburundi kubaho basanze igihugu c'uburundi kiriho kandi icyo gihugu caratwarwa n'imbere yabo kandi n'inyuma yaho kizoguma gitwarwa rero kubona umukuru w'igihugu apfa bakanuma uravye ingene bagaza yapfuye bakavuga uyo yapfuye bagahora nakambaro kibara e kubera ko ni umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza ntatuma ataba yarabaye umukuru w'igihugu urashobora kwanga akazoza k'umuntu mugabo ushobora kwanga kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika icumi n'itatu ari nacyo gituma yapfuye babwirizwa gufata ko ari umukuru w'igihugu yapfuye wumva igihugu cabuze nticabuze buyoya petero cabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu c'uburundi babwirizwa kugira ico bamivuzeko ngomba abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu c'uburundi gushika ubu ntaco barashima gushikiriza kuri urwo rupfu iradiyo ijwi rya amerika rigitangaza ubwa mbere ubwo rupfu niho wiri nyamitwe umwanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida evariste ndayishimiye yanditse ku rubuga rwiwe rwa twitter avuga ko atawukwemera neza ko perezida buyoya yitavye imana inyuma y'amasaha make nyamitwe yahavuye yandika ati nivyo ico bikoze mu bategetsi b'u burundi nta n'umwe arahoza umuryango n'igihugu vyabuze nyakwigendera buyoya honorable frederic bamvuga inyumvira abona ko iyo nyifato itabereye umugambwe sendede fdd washikanwe ku butegetsi na perezida buyoya kuko ari we yemeye ibiganiro biwuhuza na leta yiwe gusa leta y'u burundi yari yashimagije perezida buyoya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho perezida petero nkurunziza yari ko asaba bagenzi we ku isi kumufasha gushigikira buyoya mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie iketeganya kugendera nkuru nziza ryagira riti perezida buyoya yarerekanye ubutwari akatari gake arakunda igihugu n'abanyagihugu ndetse na afurika yose niwe yatanguje ubumwe bw'abarundi imigambwe myinshi n'ibiganiro vyarusha budakeye na kabiri leta yasubiriye nkuru nziza yagirije buyoya gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no kuba yaragize uruhara mu igicwa ry'uwahoze atwara uburundi mercure ndadaye gutyo atangura kurabwa nabi ubu igihugu ca mali nico cemeye ko arico kizomukura mu gihugu c'ubufaransa aho yaguye congere kimuhambishe umukuru w'igihugu ca mali yavuze mu itangazo ryiwe ko ico gihugu kitazopfa kimwibagiye kuko yagifashije kurondera amahoro n'umutekano ico gihugu ni naco cari camuhaye ubuhungiro mu kwezi guheze kuva atanze imihoho mw'ishame ry'ubumwe bwa afurika pyeklave n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ivy'urupfu rwa perezida Pierre Buyoya tubibandanirize mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abarundi bahahungiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo bavuga ico bazokwibukira kuri Major Pierre Buyoya nk'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda hari ikintu ciza n'ikintu kibi nibukira kuri Major Pierre Buyoya yatwaye Burundi icya mbere na mbere ndamwibukira ko nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu igihe yari ko ariyamamariza bahiganwa na ndadayemerekeyore habu yamutsinda yatubwiye yuko ushaka kubyara ugaheka ugatora buyoya buyoya yahavuye atsindwa kandi inyuma y'ijambo yari yaravuze nyuma yo gutsindwa kuri ababyeyi barahekuwe twarahekuwe turabura ababyeyi turabura bashiki bacu turabura bene wacu turabura abajyango batandukanye icyo ni icya mbere ikindi kigira kabiri nibukira kuri majoro piriyora ni ikintu cyiza imbere yiwe hari abaperezida hariho ishuri rimwe ryitwa lise ry'iyungururizo uvuye mu mashuri yisumbuye mato mato ariko Pierre buyoya yashyizeho ishuri bita koreje kominare niba yizanye iyo shuri koreje kominare ishituma umuntu atanasoma amanota menshi yo kujya kuba muri lise ishuri rifite uburaro yashobora kuyiga agataha iwabo mugabo akaba ariko ariga nk'umuntu ariko ariga wanashaka azufura kuzuramo no muri lise amaze kurangiza igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye icyo kintu cyarafashije abahutu abatutsi abatwa benshi kwiga amashuri icyo kintu ndakimwumva kandi ndakimushima ko yagifashije nasaba rero ko majoro buyoya yashobora guhambwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko uwo yakoreye icyiza azabona ko majoro buyoya yamukoreye icyiza uwo yakoreye ikibazo ati imva ntirya niwe yatumye mpekugwa ujya niwe yatumye nshyika ngaha bisubira ko majoro buyoya hari n'umuhazo uva mu mu bihugu byo hanze aje kuraba imva ya majoro buyoya bivanye n'ibyo bakoranye byaba byiza byaba bibi bitume n'igihugu cyacu kizobananya kwinjiza amafaranga agaciro mugo kuvuga ko yohambwa ibamako ahantu atakwezi guheze aronse ubwene igihugu bwaho ni ikintu n'ukuri mbona ko ari akagaro ku gihugu ari umuvumo ku gihugu
mu bisanzwe uru rupfu nta muntu yorwakira neza nubwo biri uko perezida yari perezida yabatwaye Burundi mu gihe yatwaye Burundi rero ntihabuze abantu yagiriye neza ntihabuze n'abatashimye kuko ntabwo umuntu yashima byose ariko ukuvuga perezida buriya verema waratubabaje muri make rero turi impunzi ariko turafite uburenganzira turi abantu nk'abandi turi abarundi kuko umwanya n'umwanya dushobora no guhunguka twashaka dusabe ko yaba byashoboka yohabwa mu Burundi mu gihugu cyiwe cy'amavukiro ni naho hari umuryango wiwe ni naho yavukiye ni naho yabaye perezida ahabwa agateka nk'aba perezida nk'abandi kuko ni perezida hama ibisigaye kuko twarumvise ko n'uburundi bwari bwarasohoye n'umutahe wo kumufata ariko icyo ni cyo tuma ataza guhambwa mu gihugu cy'amavuko cy'amavukiro kugira ngo habe icyibutso cyo kuvuga ati ijya mva ni iy'umukuru w'igihugu cy'uburundi yatwaye uburundi kuko nawe nyine ni intwari naho biri uko ni intwari kuko n'amakungu aramwemera kuri w'igihugu petero majoro buyoya muri make bo ndacyari muto mugabo kahise turagira twagiye tukamenya ni kuvuga ko eh, tumaze kumva ingene ya- ingene ya- yitavye imana twumva ingene yavuye mu gihugu akagenda igihugu kikamurondera kandi tukakumva ngo yanapfuye aha ejo tubyumvise twarabwe mu gahundwe ariko n'ubu byaba bimeze uko tukumva filime no muri mali nk'uko nyine biri tubona mengo yogaruka bo- bozana ikiziga cyo bakaha- bagahambira mu gihugu tukamenya ati perezida buyoya uyu ni uyu iyi nimba yiwe ibikorwa bya perezida buyoya ni ukuri ntabyo nomera keretse ko yatembagaje ubutegetsi bwa perezida eh, bagaza wi perezida bagaza nawe ko yatembagaje ubutegetsi bwiwe arashaka kandi agaba kandi ku butegetsi mu nyuma hakaba n'ibindi tumwumva ko by'uko eh, ashobora kuba yari yagize gandagurwa yagize uruhara rukomeye cyane mu igandagurwa rya amerika yorondadari urumva ibyo bintu tabyumva turabyumva jeff rwa pierre buyoya nagwakiriye nabi mu bisanzwe sinashaka ko apfa niba hari ibyaha yagirizwa bo, kumucira urubanza birasanzwe hama bigahera ariko ikintu buyoya kindi ndamuzi ko mu bisanzwe ni uko abantu ba- batazi kugendereza neza buyoya ari mu ntwari zikomeye rwose kuko buyoya ari mu bantu batumye mu burundi intambara ihagarara yaremeye ibiganiro biraba ikiya gihe cyo mu bihumbi bibiri na gatanu mwese murabizi ko buyoya ariwe yatwara kiya gihe eh, niwe yatumye ibiganiro bigenda mu mu ntuze mu haba igeseserofe ibyo biganiro by'i tanzania biraba birakunda niwe yatanze igihugu kandi ata ata muntu amufashe mu izosi atanze kumu- kumu- kumukubita kudeta yego icyo kintu cyo nyine turakimuzi ko ni ukuvuga ko bivuze ngo ari mu ntwari akirizwa guhambwa mu gihugu nk'intwari mu burundi ari mu ntwari za- zakoze ibintu bikomeye mu burundi mbo buyoya yatwaye neza igihugu cy'u burundi buyoya yakoze ibintu byinshi nk'uko ubu yaheshe bakoresha amata yava mu nka ziwe ibyo nabyo ni byiza kuko amata arafasha abantu benshi ndetse n'abana bakiri bato hariho abana bamwe bamwe yigishije inzi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandaniriza ku burundi nyene ahavugwa abaganga babiri bakiri bato baherutse gutanguza urubuga ngurukanabumenyi bise ndakira ni urubuga batanguje mu ntumbero yo gufasha ahanini urwaruka kuyaga ivyerekeye amagara yabo no kubaza ibibazo bibabakiye mu kiganiro maze kugirana n'umwe mu barutanguje ariwe muganga frank nziza yatanguye asigurira ingene umugambi wabo wavutse urwo rubuga ukungene rwatanguye twarutanguye haraciye haraciye imyaka myinshi turiko turagerageza kuraba ukungene twoteza imbere ibijanye no guhanahana amakuru eh, hagati y'abasanzwe bari muri muri iki gisata c'amagara y'abantu du- duhereye ku baganga eh, n'abandi bose bari muri ico gisata eh, eka ndetse n'abandi bo- bose baba bakeneye amakuru eh, ajanye n'ibijanye n'amagara yabo tukavuga tuti rero ico kintu co guhanahana amakuru eh, ni ni ikintu gikomeye cyane rwose kuko eh, bibonekeje yuko kutaronka amakuru eh, atomoye neza cyangwa kuronka amakuru atariyo bishobora gutuma eh, abantu amagara eh, yononekara Mm, hanyuma rero urwo rubuga ndakira rugakora gute ga muganga frank Eh, uko rukora eh, ni nka kurya musanzwe mubimenyereye no kuvuga ko umuntu aragenda eh, akiyandikisha kugira ahantu eh, ashobora gu- we nyine gushikiriza amakuru cyangwa ashobora kubona eh, amakuru abandi batanze ashobora kubona eh, ibigo bitandukanye cyangwa amashirahamwe atandukanye yavuze ashobora kugira icyo abivuze ko eh, ashobora kubihanahana n'abandi nk'ubu twarashyizemo ikintu cy'uko iyo bato bamwe bita aba- abadoresa ba- bashobora ku- kuba bafite ikibanza cyabo ni ukuvuga yuko bashobora kuganiramwo eh, ibibazo bimwe bimwe bijyanye n'ama- n'amagara yabo mu mu buryo bwisanzuye ba- bagashobora no kubaza ibibazo hashobora kuba hariho eh, n- n'abahinga babinonosoye bashobora guca babishyura buno nyine kandi babishyura mu mu buryo butomoye ibyo bitashobora gukunda kenshi eh, mu- mu mu buryo bw'ibiganiro bisanzwe cyangwa ari abantu babanje kwicisha mu bindi biganiro Mm. ni mwebwe nyine muca mubishura ni ukuvuga ko hariho umurwi w'abaganga mukorana bari ngaho baza barabishura ku mwanya ku mwanya kuvuga ni nka collaboration participative kimwe bita cyo gu- cyo gushira ubwenge hamwe kugira ngo eh, abantu bashobore kuzana ubwenge no no kuvuga ngo bukomeye twebwe tuvuga tuti urwo rubuga rwacu ruzakoreshwa n'aba- n'abantu batandukanye baba bafite ubuhinga butandukanye baba bari ngaha mu burundi cyangwa mu makungu bashobora kuza baza barishyura ibyo bibazo nyine no mu migambi dufite turafite imigambi y'uko hari abantu tuzoshiraho nk'abakozi bazuba bagezwe ni ukuvuga kugenzura y'uko abantu batanga amakuru atari yo cyangwa bahubya abantu mugabo ahanini amakuru azuza aratangwa n'abantu batandukanye twebwe mu bisanzwe nk'abantu bazimira urubuga ahanini tuzokora igenzura ahanini kugira ngo urubuga ahubwo abantu barukoresha barubwire urw'iwabo urwo rubuga rero ubu rwaratangiye gukora abaruhurumbira ni bande ahanini n'urwaruka ni umuce wahe uhurumbira ndakira ubu rwaratangiye gukora ubuhinga ngurukanabumenyi ni webusayiti akaburungu ndakira akaburungu kone ntiruraja ko abantu benshi cyane rwose mugabo turabona cyane rwose yuko hariho nk'abantu baba bakigira ahubwo twari twari twarabuze ahantu duhurira n'abantu batubwira ibijyanye n'amagara yacu abaganga ubwabo nyine bakavuga bati twebwe twari twifuza ahantu tuza turayagira ahantu tuza turavugana ibijyanye n'umwuga wacu haba hariho nk'abantu nk'abaganga baba bari mu mice ya kure y'ibihugu kure bataza bararonka y'amahuriro yaba amanama cyangwa ibindi nubwo bataronka ahantu baganira ibijyanye n'umwuga wabo ibijyanye n'akazi ka misi ibijyanye n'ibibagora bavuga bati ni kuri urwo rubuga ruzahageze rugiye ugiye kudufasha cyane ikindi nari nifuza kuvuga ngaha mu burundi wacu twari tumenyereye yuko ibintu ibintu by'ubuhinga byinshi bya none biva mu bindi bihugu twebwe nka mu burundi tukaza kubikoresha bivuye ahandi ni ukuvuga ngo abarundi ntibari bwamenyere yuko ngaha mu burundi twebwe dushobora gukorera ikintu cy'ubuhinga bwa none dushobora gishobora kudufasha gishobora kuba kiri no mu no mu rurimi rw'ikirundi abantu bashobora gukoresha ni ukuvuga ngo bisanzwe bashobora no kutubwira bati ni muhindura iki twabonye yuko turadufasha bituma yuko ngaha mu burundi nuvuga dushobora kuba icyo no kwita rukundo depa y'ikintu kuko hahera ikintu hanyuma kikagenda mu yandi makungu caherengaho iwacu ni ukuvuga rero ndakumva neza ndakira iri mu rurimi rw'ikirundi oya iraza mu rurimi rw'ikirundi kuko mu rurimi rw'ikirundi turatari ko turarondera amajambo y'ikirundi yoba ahuriranye neza na birya abantu baba bamenyereye ku marezo sosiyo by'amalayifu byo gukomanta by'amaliya ni ukuvuga turatari ko turarondera amajambo neza yohura neza n'ikirundi mugabo ahanini kiba kidutereje n'ayo majambo n'ahandi ubuhinga bubwo n'ibisanzwe tuba tubufite ku bari kugira ngo gusa turondera amajambo ahuye n'iyo
dr frank nziza murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika yego murakoze namwe kuba mwamaye akanya kugira ngo ndabishikirize ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umurwi w'intagondwa zitiriye idini ya islam boko haram umaze imyaka cumi n'umunani ukora iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya afurika yo hagati mu burengero na sahel wariyemereye ko ari wo wanyuruje abanyeshuri barenga amajana atanu bo ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubumenyi bwa siyansi rikaba ryegukira ubutegetsi bwa nigeria iryo shuri riri muri leta yitwa katsina iherereye mu karere ka kankara ryiga ko abana b'abahungu gusa mu kiganiro maze kugirana na Fiacre Munezero ari Maiduguri muri Nigeria ahavukiye Boko Haram akaba atwara iradiyo yitwa Radio International Darason yashinzwe ngo ifashe mu gutuza iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cane cane biguriyemo Boko Haram hamwe na ambasador Frederic Gateretse Ngoga atwara igisata kijeje gukumira amatati mu muryango w'ubumwe bwa Afrika Union Africaine basiguye ivya Boko Haram ambasador Gateretse niwe atangura avuga umugwi Boko Haram ni umugwi wavutse mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ubundi bavuga ko ari umugwi uri kuragwanira iby'idini rya isilamu gukurikiza ibya isilamu umugabo uko imyaka yagiye iragenda bavuye muri nigeria bajya muri cade bajya muri niger urumva barafite rero n'abantu babashyigikiye muri cameroon bamwe bamwe mu by'ukuri uyu mugwi ubu nyine ntukiri umugwi wonyine urwanira ibintu by'idini ni n'umugwi twe tubona umenga nka mafiya ukuntu ikora kandi bafise ababashigikiye bamwe bamwe bari mu nzego mugabo bose ntibiyumvira kimwe hariho abakurikira iby'idini hariho abakora ububandi n'udandaji n'ibindi byose mugabo hakaba rero n'abandi bafise icyabatumye bajyayo muri uwo muhari icyo kintu rero cyatumye bajyayo benshi baravuga yuko aho bava bari abantu bari bibagiwe na leta bakavuga yuko ari ba injustice byatuma abantu biradikariza hanyuma bakajya muri iyo muri uwo muhari ibyo rero navuga kuri kuri uwo muhari umugabo n'umuhari by'ukuri ubona yuko hako bugenda barabatuza batuma ingufu zabo zigabanuka ahubwo uko umwanya uguma ugenda niko baguma bakomera ego ukivuka uyu mugwi mu bihumbi bibiri na kabiri wari ugizwe ahanini n'abantu bo muri nigeria gusa canke bari bavanze abaharanira ico bavuga ko ari idini rya kisilamu no ku mikorere yabo ikaze ukivuka bari abantu bo muri nigeria umugabo buhoro buhoro harajyamo n'abandi igituma ibitigiri byabo byagiye biragwira ni kubera iyo migwi y'iterabwoba hariho igitabo bakurikira cyitwa management of savage dream igitabo cyanditswe n'umuntu witwa bukarnaji rero mu ijoro do alkaida yababwira yuko ahantu hose bari bagomba gutera bagatera akantu gatoyi hanyuma leta izoca itera kurusha hanyuma iteye kurusha ituma abantu bashabura abantu bashavuye babarekrite babashyire muri izo nyeshamba yene nibaza rero kuko leta yagiye irishyura agashyira akazina muntu kamererwa nabi cyane rwose muri ibyo bihugu byaratumye n'iyo migwi igenda irakomera ni ukubwira yuko uyu mugwi wa boko haramu ufite ibigwanisho bikomakomeye ushobora guhangana n'ibisirikare bikomakomeye kandi rimwe na rimwe bakanashobora no kubatsinda ego fiyake munezero we ahuri mayiduguru haravugwa cyane boko haramu tubwira uko ahameze ukihashika umuntu ahashitse arabona ko ari ahantu hari ibyihebe nk'ibyo ambasaderi ngo gahejeje kutubwira bya boko haramu bigitangura afe nakomeye cyane cyane mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri mugabo bigitangura bari abantu banki ishuri iri shuri risanzwe bita ekoro okisidantari hanyuma kubera icyo abantu bakwiye kumenya ni uko aho hantu nk'uko federasi muga yavuze muri basenti rake cade kimwe n'umuntu yavuga mu kirundi bakwiye kujya n'ibihugu bine nigeria cameroon cade na niger hanyuma ni ahantu ibihugu byaheze kubera ndakwereka nk'aha mayiduguri hari ku birometero igihumbi na mirongo n'amajana atanu ku murwa mukuru legos mugabo hakaba ari hafi ya cari ku birometero amajana abiri na mirongo itanu ibyo nigeria ikeneye ubutunzi bwayo mu manuko ntiburi mu buraruko ibintu bibera hariya ni kure cyane ntibabyitayeho mu bisanzwe umuntu w'ivuko hanyuma kamerune nayo nabo nyine ni kure cyane rwose yawunze abo bantu rero bakaba abantu b'abayisilamu leta yarabahebye ntibiga nta mashuri nta bitaro abo rero baje hatanguye umuntu yitwa yusufu we rero yabuze abantu kwiga amashuri kuko leta yari zabahebye hanyuma barabamugwanya akabuza abana ko abahungu bajyamo n'abakobwa akavuga ko bakwiga ikorowani gusa hanyuma baramutera baramwica bamwishe ihinduka ishyirahamwe ry'iterabwoba rero rero aho mayiduguri ndi rero ni kumva kugira ngo ariko kibazo mu gisagara mayiduguri ni ibisanzwe kandi nka twe tuba muri muri ya burere bw'iwacu barazi ko ku murango usanga hameze neza mu gisagara hameze neza mugabo hafi yaho nkahonye mu makuru aheruka kuvugwa nahonye batwaye abo bana mugabo haraho mu yingabira heza yitwa zabarumari barateye bica abantu ijana na cumi n'umwe bumva abantu birimira baraza barabica ni hafi ku birometero icumi bya mayiduguri nk'uko nyine frederic ngoga bivuze ni abantu bateye ubwoba urumva abantu by'ibihebe bumenya ahari hamaga ambasaderi frederic barihe babarizwa hehani na boko haramu urumva twebwe icyo tuzi ni uko hariho ishyamba iri ahantu bita anambra state aho bari hari ishyamba bahora bajyamo mugabo kenshi abo bantu nk'uko fiyaka arabivuga ni abantu baba bari mu bantu nyine baba bari ngaho mu bantu barafite kapasite yo kumobiriza abantu kugira bakora igitero kimwe mugabo ibyo shekaho ariko aravuga wewe hari ishyamba yinyegejemwo niho bamaze igihe bamutera bagerageza gukora ibitero ariko byaranse barafite ukuntu bamobiriza abantu cyane rwose biroroshye bagaca bakora ibyo bitero abo bantu bashobora kubamubwiriza gutya bashobora kumubwiriza kuko byakabaye bivuze ni abantu bashavuye cyane rwose ni abantu leta yibagiwe ni abantu nibabye na bije ya nigeria nk'ayo mazone bari muri periferi urasanga akenshi atacyari kibafasha muganagana bibutse n'ikindi kintu naho batwaye uno munsi abahungu bashika amajana atatu haracyariho n'abo bakobwa banyuruzwa aho bita abaciboko girls gushika n'ubunya hariho bamwe batoye n'abandi bataratora none musigura gute yuko igihugu nka nigeria tuzi nyine gikomeye yavuze fiatre bigenda gute ngo abo bantu bashobore guhaguruka bagatwara abana bangana gutyo bakayibuza abakobwa imyaka na mirere ntagire n'umuntu n'umwe ashobora kumenya aho bari cyangwa babatuye ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko hariho abantu babafasha kandi bari mu nzego hariho abo ba ciboke b'abakobwa n'ubu harimo abakirondegwa harimo aba bashasha bo muri katsina batwawe baza baca batera abanyeshuri kubera iki bajya abakobwa b'abaciboke bajya bavuga bamwe ko baciye baba abagore babo babatekera babitaho iyo bakomeretse abo bandi nabo b'abahungu babahindura abagwanyi benshi nibo bashaka mugabo hari ikindi kintu gihambaye gituma batera abanyeshuri twese ababyeyi igihugu nta kintu kibabaza igihugu nk'iyo abana banyurujwe bakatwarwa gutyo onye kenshi ni kugira ngo berekane yuko bakihari kandi yuko leta igomba guhangana nabo fiacre munezero irumva n'ikibazo gishobora no kubarizwa mu miryango ngira ngo nkumbure abana bagakura bazi ingene bitwara n'iki aho mugenda gukorera ibiganiro muri ayo maradiyo yanyu ariko arafasha mu kurwanya rino terabwoba imiryango mubona babizi iki kibazo babona ko ari ikintu babwirizwa nimba babonye icyo bikeka bakakivuga biragoye diane ibintu byo muri kano karere yego urumva mumenya yuko abo bantu bangwa cyane uko bivugwa mu maradiyo tubimenye n'abantu ijana ku ijana z'aho hantu ni abayisilamu hanyuma leta wumva zari ahejwe mu byo tuhora twumva nko mu gice cya cade barabahejwe ku buryo bakoresha n'amahera muri nigeria nayira ntibazi ifaranga ry'iwabo nyine risa hari uwo tugeze kuba tuwe ikintu wifuza cya mbere ni iki nk'ubu unye ati nifuza kuronka akarangamuntu ntazi cari n'ubwo leta zarabahejwe ntimushobora kuvyiyumvira ni ukuvuga ko mirongo icyenda kujana batiga nta bitaro nta na kimwe abo baboko baramubumvaga bumva ni mu bugaragwa hari abo bubakira ibintu bita amapfuyi bakabaha amazi kuya batiga bakiga ikorowani niyo bemererwa n'abayisilamu hanyuma rero bariko barabatwara bahora babaha amahera bagasigana amahera umuryango biga bararonka amahera baratanga amahera urumva hari aho hari ababakunda reka hari abo bahuje hari n'abatabakunda rero batwara ku nguvu biragoye n'ukuri kumenya mbega ambasaderi frederic murafise ibiharuro vyerekana imyaka y'abari muri boko haram uko bangana imyaka yabo ibitsina vyabo kenshi ni abana bato bato ntibaba bakuze nico kinababaje nk'ubu nyine hariho intambara perezida wo muri cade yari yagiye haraheze amezi yari yagiye kurwana nabo ku butaka bwa cade hanyuma benshi mu bo bafashe usanga ari imikangara y'abana bafite nk'imyaka nka cumi n'itanu cumi n'iyindi hari imyaka yose mugabo kenshi usanga hari abana batoyi ikintu kibabaje nari nagiye kuvuga ni uko ifiyaka yakivuze yavuze ati hariho bamwe bashigikira ibyo ariko barakora nk'ubu urabye nk'abiyahuzi kenshi usanga ari abakobwa bakoresha abana b'abakobwa b'imyaka imyaka nka mirongo ibiri n'itatu bari batoye cyane rwose ni ukuvuga ko harakorwa n'iki kintu cyo kuboza mu mutwe kubashyiramwo yuko ariko babikorera imana bajya mu ijuru mugabo ibyo wonyine ni imigwi yose y'iterabwoba ibikora ikigiri ngira ngo ntiwandikwa ndabenshi mvuze nti umuntu arazi nyine baba bangana mugabo ubu baravuga yuko ubunye urabye boko haramu aho hantu hose bakorera yuko ubu bashika nk'ibihumbi bishika bya baba ibihumbi bitanu n'ibindi kandi bakaba bakwiye muri ako karere ka afurika hagati sahel n'ahandi egome
hanyuma nka igisata cijwi rya amerika aho muri nigeria mu rurimi rwa hausa kiravuga yuko abakoze kiriya gitero giheruka kwera gatsina baje bagikora bari ku mamoto umuntu akibaza ati abantu bari ku mamoto bagatera bagatwara abana bagera mu majana hariho ibintu umuntu adasobanukirwa ni gute boza ku mamoto hama igisirikare ntigishobore guhangana nabo kandi wumva bari ku mamoto ico kibazo bagije nico kibazo namwe ndabaza na mbere bigenda gute ngo ushobore gutwara abantu bashika amajana atatu cyangwa ngo muze n'amamoto ntagire n'uwabona ntagire n'umuntu n'umwe amenya ibibaye ni ukuvuga yuko hariho abantu mu nzego bafasha cyane ugasanga nk'ingabo aho batera ingabo ntiziba zikwiye kuko baza ari benshi baje gukora igitero akaba ari nunga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya vyashizwe hamwe na fasil gebehu nawe nyene yakoze twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muroranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha